Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyabo ryo mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo ibiri ngufiya sho 12 ku metero 19 no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe abakunzi b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkurikije ikaze mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro murisanga uyu munsi uburundi buriko burigina imyaka mirongo itanu n'icenda irangiye ushikiri intahe yo kwikukira tuboneho akaryo ko kwifuriza abarundi bose aho bari hose isabukuru ryiza kuri uyu munsi uri hejuru rero twatumiye bamwe mu barundi b'inararibonye bakurikiranira hafi ibibazo vya politike mu burundi kugira ngo batubwire intambwe babona urundi bumaze gutera kuva bwigobotoye abakoroni turaza uh, turaheza kandi tubabaze kandi ku ntambamyi bibaza ko zoba zaratumye iterambere nyakuri amahoro arama hamwe n'ubumwe bidasimbatara cyane nk'uko abarundi babyifuza abatumire mu kiganiro ni ambasaderi isidore mbayahaga ari i bujumbura mu burundi mwiriwe neza ambasaderi mbayahaga
Eh, ndabahaye mwiriwe frederic muri aho murakomeye ngaho
Eh, ni amahoro kabisa tumeze neza ni vyiza cane gose turi kumwe kandi na prof eh, turi kumwe kandi na professeur innocent bano eh, umurongo wiwe ndabona utameze neza muri iki gihe mugabo turamurondera mu kanya ariko turi kumwe kandi na professeur emerite paul nkunzimana ari muri canada eh, muri aho eh, mushikanaye paul nkunzimana mwaramutse neza frederic ego turaho naho hashushe gatoya turi ariko mugabo turi hano ntirashika ni utawa ego tura- turakomeye n'ukuri narizi ko ngaho muri canada hashushe muryoherwa ko ibihe vyinshi n'igihe haba hakanye oya harashuha cyane rwose bagaturira eh, nkariya muri za kolombi britannique ubunye ah, eh, ubushuhe burashika ku madogere mirongo itanu urazi ko niyo ubushuhe maze kurenga dogere mirongo itatu ibintu bitangura kugorana aho ndumva hashushe cane gose yego haturira Eh, mu kanya turarondera professeur innocent bano uh, murongo nturamera neza cane gose ariko mu kanya azoba ari aha mu kanya turamuronka reka ariko rero dutangure ikiganiro dutangure kuri mwebwe eh, professeur nkunzimana mutubwire ibintu mubona ko urundi bwashoboye kurangura muri imyaka mirongo itanu n'icenda irangiye buronse intahe yo kwikukira ego murakoze Mo- jewe nibaza yuko eh, iyo umuntu avuze yuko uburundi bwaronse ntayo kwikukira eh, biragoye ku- kumva mbese si no mu burundi gusa n'ibihugu byose byo muri afurika eh, kuko eh, usanga muri ibi gihe ibyo bihugu ku by'ukuri nta nta kwikukira bifise eh, ingingo zose usanga zifatirwa hanze eh, eh, kandi eh, ku by'ukuri eh, igihe abanyagihugu bahaguruka barondera kwikukira jewe ahubwo icyo nemera eh, eh, ni uko iyo bavuze eh, nk'uku nko- nko muri ibi bihe eh, kuba ari nko kwibuka ni ukwibuka ku by'ukuri kuko si isuku eh, no kwibuka nk'u- nk'u- umunsi w'itariki ya mbere w'ukwezi kwa- kwa kw'indwi mirongo itandatu na kabiri eh, kuko eh, ivyo abanyagihugu barondera eh, igihe bahaguruka baro- bashaka kwikukira ariko umugabo eh, inyuma yaho ku by'ukuri ntibyabaye Muri ko- eh, Professeur, muzi- ntabwo turakwigaruka ko ukuntu byagiye biragenda E- ego me- Eh, mu by'ukuri nta- nta kwikukira kuhari ariko muriko mutubwira ko mu burundi nk'uko mwavuze no mu bindi bihugu vyo muri afurika atakwikukira bafise muri iki gihe
oya nta kwikukira kuhari na gatoyi Eh, na- n'akarorero ni- ni ni uko eh, u- u- eh, inziryani zihari hose muri afurika haba mu burundi haba i kongo haba hehe haba muri za mari haba iziya ntambara zose ziba mu- mu bihugu vya vya cade hehe muri eh, congo d'afrique eh, ingwane zi- zihari umuntu yu- yumva muri za mozambique n'ahandi Eh, urumva ivyo vyose bituma n'uko nyene atakwikukira ivyo bihugu bifise Eh, eh, kandi icyo nohera ko kuvuga ni uko eh, hajya ukwikukira ubwa mbere eh, kuko ni vya politiki byose biva ku eh, ku ku butunzi kuko ubutunzi nibwo butuma ibindi byose eh, bi- bi- bigenda uko biri amapolitiki yose ava ku butunzi ndetse hariho n'umushinga umwe hitwa rero yize kuvuga yuko la politique ni concentré de l'économie ni ukuvuga yuko ipolitike ni- ku by'ukuri ihagaze eh, ihagaze ku butunzi iyo rero atabu- a- ata kwigenga kuhari ku butunzi bw'igihugu ugasanga ubutunzi bw'igihugu buri mu minwe y'abanyamahanga icyo gihugu nicyo cyikukiye na gatoya egome ico kibazo turakigaruka ko ariko nagomba mbaze na ambasaderi Isidore Mbayahaga ah, nawe nyene agira ico avuze ku bintu ku vyerekeye ibintu Burundi bushobora kuba bwararanguye muri iyi myaka mirongo itanu n'icenda irangiye Ha- hariho telefone numva imeze nabi Eh, Isidore ambasaderi Mbayahaga muratwumva
alo muratwumva
jewe ndabumva gatanu kuri gatanu ego muduge ku ijambo mutubwire ibintu muyoza ko uburundi bwaranguye muri iyo myaka mirongo itanu n'icenda irangiye
Eh, narivuze nti muri iyi myaka mirongo itanu n'icenda irangiye uburundi buhawe intahe yo kwikukira mu by'ukuri kuva kiriya gihe urabona yuko uburundi bwaronse intahe yo kwikukira mugabo eh, wariko urabucura bufuri na buhoro atabishaka ndetse kwasa n'uko umenga kwawe kuyimugobotora kuva ico gihe rero uburundi urabona ko bwagiye bugira ibibazo cane cane bituruka muri abo nyene ba- ba- ba- baducura bufuri na buhoro abakoroni Eh, murabona yuko intahe yo kwikukira yahavuye rero igira ingorane kubera abarundi bagiye baracanamwo kubera ibibankano eh, zagiye zirabirwa mu mitima y'abarundi bagatandukanywa n'inyigisho mbi zava muri abo bakoroni nyene ariko rero urabona yuko uno munsi mbere duhimbaje uno munsi ibuka intahe yo kwikukira uburundi bumaze ikiringo kitari kirekire buriko burerekana nyene yuko bwikukiye ndetse bukereka eh, n'uwabukoroniza yuko bwikukiye ubu hari ibimenyetso bigaragara neza yuko uburundi buri mu nzira nziza cane cane kuko bwaronse abagabo b'ijurya n'ijambo bahagararira ubwigenge bw'igihugu murashobora Eh, kutubwira urabona ko- kuduha nk'ivyo bimenyetso bimwe bimwe Eh, murabona yuko umushingantahe paul ariko aravuga ati burya ukwikukira ahanini kugaragazwa n'ubutunzi Eh, ubu rero urabona yuko muri iyi minsi iheze mu myaka nibaza ko idashikana mirongo ibiri urabona ko imbere yaho uburundi butigera bugira ikintu na kimwe bukoze budateze amaboko umunyamahanga n'ishuri ritoya ryubakwa ari uko haje imfashanyo y'umuzungu ariko uno munsi murabona yuko ny- nyuma y'imyaka hafi mirongo ica cumi n'itandatu cumi n'icenda urabona yuko hari amashuri yubakwa mu gihugu atamfashanyo y'umunyamahanga arimwo ukabona amavuriro yubatswe ibihumbi n'ibihumbi ukabona ibibuga by'imipira y'amaguru ukabona imirima iteye igomwe ukabona ko ibintu byose iterambere rirahari ndetse murabona yuko hari n'amahinguriro uno munsi ariko yubakwa n'abarundi akubakwa mu burundi ku buryo ndetse mubona nuko haraheze igihe n'amatora murazi ko imbere yaho eh, amatora atashobora kuba umuzungu atabishatse kubera yavuga ati ntayaterereye eh, n'ayo matora ntaba ubu rero turabona yuko tumaze kugira ibihe ngabo bingahe amatora akaba yitunganijwe n'ama- n'abarundi bakayaterera bonyene ndetse hakaba n'umusesekara igomeye rero turabona yuko ubu u- hariho ibiriko birakorwa hariho ibimenyetso byerekana yuko uburundi buriko burahagararira ubwigenge bwarwo bugahimbaza intaha yo kwikukira bufite icyo bwishimiye bwerekana amakungu yuko hariho icyo bushoboye igomeye ndabona umurongo wa dr bano innocent bano umeze neza muri iki gihe eh, muri aho innocent bano mahoro neza murakomeye ngaho ndetse n'abandi twese turahobora niba murajyana
mu mu kanya gatoyi mutubwire mu majambo make cyane rwose ukuntu namwe ibintu mwibaza ko byaba byaranguwe n'uburundi eh, mu myaka mirongo itanu n'icenda irangiye buronse intsinzi yo kwikukira
iyi burundi bwaravuye mu myaka yose yo kwikukira cyane ndetse n'ikibazo ubundi ni mwarimu akibaje ko none kikaba ndabasabe inosambano murondere indi telefone mwoduha kugira ngo tubahamagare iyo telefone nibaza ko itoshobora kubandanya irimwo eh, ibintu byinshi amaparasite menshi cyane rwose muranyumva ntitukumva na gatoya imeze nabi reka tubandanye n'abandi ba ah, batumire turi kumwe ngaha Ah, iyi mbere y'uko tugaruka kuri mwebwe professeur eh, paul nkunzimana ah, nashaka twumvirize mu kanya gatoya ijambo perezida w'uburundi yashikirije abarundi ejo ku munsi wa gatatu ah, ijambo rijanye n'iyo myaka mirongo itanu n'icenda irangiye urundi buronse intaye yo kwikukira ubukoroni ni ubwicanyi mu bundi mbere ni ubwicanyi bukorerwa ikiremwa muntu uretse muri afurika no mu yindi migabane y'isi uburundi bwarafutanye kandi cyari igihugu cyifashe cyari igihugu giteye imbere haba mu burimyi ubworozi ndetse n'ubudandaji n'amahinguriro iyo tudahura n'ayo mahano uburundi kiba ari igihugu giteye imbere cyane mugabo cyanyoshwe n'ubukoroni mbere ku burundi hoho ubwo bukoroni ntikwabaye kutuzingamika gusa ahubwo bwaradupfunyije mu buzima bwose bw'igihugu kuko bwaduciyemo imice abantu baricwa barangazwa none n'ubu ntituratoha professeur paul nkunzimana ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga ko hakozwe amabi atari make murivuga ko iki mu kanya gato yego mura- murakoze Eh, yego amabi yara- yarakoze n'ubu arakorwa aba- eh, ahubwo ikintu gihambaye ni kuraba icyo ayo mabi avako Eh, nk'uko nabivuze ngitangura eh, ubwigenge bw'igihugu buva ku by'ukuri ku- ku kuntu eh, igihugu cyonyine cyitunganije mu byerekeye ubutunzi umuntu abyitegereje ubutunzi bw'igihugu mu burundi buri mu buri mu minwe y'abanyamahanga gushika uno munsi haba mu mu- mu byerekeye nk'ibyerekeye ikawa muri abo ukuntu byagenze eh, ibyerekeye ubu- eh, eh, ubutare u- kugira ngo murazi ibintu biri mu burundi ubutare buhari uko bungana umuntu akaraba iyo iyo- iyo buja eh, u- eh, na cyane cyane uravye eh, n'amantu uzenya amashyirahamwe akorera muri ubwo butunzi eh, kandi mu ntara zose z'igihugu mu rutana ikaruzi igitega ibujumbura sakaza za cibitoke mu kirundo na ngozi n'ahandi urumva a- u- u- ubwo butunzi bwagiye bugabanganwa n'abanyamahanga gushika n'uno munsi nibo bari muri ibyo bisata Eh, urumva rero eh, kandi n'ibindi bintu byinshi murazi yuko u- uburundi bwigeze eh, eh, ku by'ukuri eh, ha- harigeze kuba intambwe ntoyi eh, byo- byaka ubutunzi ngira ngo nko mu umuntu araje imbere y'uko eh, hash- ha- ha- hashirwa ko umukono ku masezerano eh, n- n'inzego za Bretton Woods mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatandatu imbere yaho harakozwe ibintu byinshi cyane rwose haba amashyirahamwe menshi eh, mu- mu- mu bisata bitandukanye by'igihugu eh, by'ubuzima bw'igihugu eh, haba mu mahinguriro mu- murazi ni amashyirahamwe menshi za onafa za- eh, za za verundi hariho amashyirahamwe eh, menshi y'ubudandaji eh, eka amashyirahamwe atandukanye za onc za unimake za epimabu eh, eka n'amashyirahamwe ye- menshi yashinzwe za sosumo regidezo yarakomejwe ubu rero nk'amashyirahamwe ubunye nk'ayo mvuze abiri ariko arasubira inyuma kubera ko ariko arashyira mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga amazi abona atera zose bon hariho ariko eh, ariko eh, ayo mashyirahamwe afasha abakozi ayo mashyirahamwe yari mu minwe y'abarundi E- ego e- ariko umugabo ubunye mu mashyirahamwe yose ageze aho amazi ashaka kubera yuko eh, nkazi nkayo marejidezo n'ibindi Bon, nka za kotebu zose kotebu yo yari- yaragiye iri mu mirimo y'abanye- y'abanye- y'abanyemari abanyamahanga Uh, u- u- urumva rero usanga yuko ku by'ukuri igi- igi- eh, eh, intwaro yari yashinze ivyo bintu mu- ingorane zahabaye nuko ariyo nyene yaciye i- i- i- ishinga is- isinya amasezerano n'izo nzego za Bretton Woods arizo Bank- Mo- banki mondiale na fmi zaciye zikurikira haciye hakurikiwe inyuma eh, n'ishirahamwe ry'abanyemari eh, ry'abanyaburaya ico kibazo c'uko Ingorane zose zagiye zirakurikira zagiye zibandanya ziri kuba umurindi wo gusambura ubutunzi bw'igihugu ico kibazo Niho rero c'uko tuvuga yuko ukwikukira nta kuhari ico kibazo cyo kwikukira kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga nk'uko mubivuze turakigaruka ko ariko nashaka mbazi na ambasaderi isidoro mbayehaga nawe nyene agira ico atubwi- agira ico atubwiye amajambo make cane rwose ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu avuga amabi yakozwe n'abakoroni
Eh, ijambo yashikirije nyiracyubahiro umukuru w'igihugu eh, ryari ijambo rikomeye ndetse rikangurira imitima gukubita agatima mpembero abantu bakaraba iyo bavuye bakaraba ingorane bagiye baragira hanyuma bakabona aho bageze bagaheza bagaca ubwenge bakabona imbere ibyo yavuze yavuga ati ubukoroni n'ubwicanyi nk'ubundi mu bisanzwe ibyo byose biriko biravugwa ngira bitagenda neza kera ni uko umukoroni atari bwateshwe ngo ate ngo areke abarundi bitunganiriza imirimo yabo ya minsi yose n'imigambi y'iterambere hanyuma afashe ku byo bamusabye gufasha rero ibyo umushoramari turareka aravuga ubwa kera nibyo wabona abanyamahanga eh, aribo ba- ba- bagaba ibintu nka byose ukabona ubutunzi bw'igihugu buragaragara ko buhari mugabo umwenegihugu ntiyigere abona icyavuyemo mugabo uno munsi u- nariko ndabivuga kare haraheze imyaka ikwira hafi mirongo ibiri abarundi bageze bati ntibishoboka ibyo abarundi bifoko bibi by'abarundi nyene ibyo ariko aravuga ati hariho amashyirahamwe yahavuye aje baminwa y'abanyamahanga cyangwa imisaha y'abanyamahanga na kera ahubwo byarabaho mugabo ntiwabona n'icinjira mu gihugu ariko uno munsi kugira umunyamahanga agire icyo akorera mu gihugu ntaza yidagira ngo agire ibyo ashatse baramwereka ingene bigenda n'amafaranga ateza kuriha akinjiye akaboneka niyo mafaranga mubona leta ivuza ko abantu ku buntu abana bavurwa kwa gusa ababyeyi babyara kwa gusa hariho ibyubakwa mu gihugu ibyo ariko ndavuga na dondaguye by'amashuri n'ibitaro n'ibintu bikenewe byose biriko birakorwa amazi meza umuyaga nkuba murabona Yego.
umunsi ubu burundi bugira butangure kuwushora hanze nubwo yavuze ngo jidezo ngo igeze ahatemba hariho ingomero zishika zine zitanu ziga zuguruke ku buryo umuyaga nkuba zuba ari mwinshi cyane ku buryo tuwudaraza hanze Yego, ibyo me- byose rero ni byerekana yuko uburundi bwahagurutse buriko burahaguruka bukavuga buti aho umu- aho umu- umu- umukoroni yatwiciye ifoko tuva hasi ibyacu tukabifata mu mirimo Yego, me- ijambo rero yavuze yo ni ijambo ryiza nta ni ijambo abarundi b'umutima bakeneye kubaha igihugu bakorera ko bakareka kuzera inze bakamenya yuko bashoboye kandi ibikoresho babifise kandi nka ko n'uburundi bwarahezaga bufise ubutunzi kama butari buke kandi biriko biragaragara Yego, me- neza yuko umurundi yaba mukuru gushaka kuri mutoya bose bariko barabubona ko inyungu rero nkabona yuko rero Yego, me- ubu duhimbaza umunsi wo kwikukira by'ukuri turiko turabona ukwikukira nyakuri uko ariko tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunyi wanyu w'iradiyo ijwi ry'amerika anise eh, mwiriwe neza iriwe neza muri hega anise Eh, turi muri komine mugamba iri mu ntara ya bururi yaborori akandi kazina kawe ninde avuga iyaremye havuga iyaremye duga ku ijambo havuga iyaremye ikibazo cyiyumviro mu kanya gato yego imbere y'uko ira- imbere y'uko bagandagura umugani wa rudodo ikorwa agasore abarundi bose bari hamwe kurondera intare y'uko naho bamwe batatumva kumwe kuko bamwe barondera y'uko twikukira buno nyene abandi bakarondera y'uko byataragera nta kibazo c'amoko cari hagati mu barundi kubera iki inyuma y'urupfu rwiwe abarundi basiye bacanamwo hisunzwe amoko twavuga yuko ari hamwe hapfuye umugabo hasigara umugayo akabazo kagira kabiri ubu bukene buri mu banyagihugu b'abarundi nta kuntu ubutunzi bw'igihugu bwoba budatabikanywa na bose nk'uko byategerejwe urakoze murakoze cyane rwose ibibazo byiza ibibazo bibiri byiza reka professeur paul nkunzimana mutangure mu mu ishuri ikibazo cya mbere cya anise vugiyaremye avuga ko uh, abarundi bari bafatanye mu nda nyuma nyuma yaho turonkeye ubwigenge reka naho umuganwa wa rudaviko rwa gasore agandaguriwe haciye haduka ikibazo c'amoko muduge kw'ijambo kw'ico kibazo ca mbere ego murakoze nibaza yuko ari ibibazo bibiri ahubwo aravuga ivyerekeye ubumwe bw'abarundi hanyuma aravuga n'ivyerekeye ubukene rero nivyo imbere imbere yuko agasore yicwa ku by'ukuri ibibazo byerekeye amoko murundi erega ikibazo ego nivyo abazungu barabizanye nanavyanditse ko n'igitabo umwana agomba kuko urumva basanze abarundi ari abantu basanzwe bafatanye mu nda bamwe urumva rero ni kuvuga yuko igihe cy'intwaro ihagaze ku mafaranga itari bwashike mu rundi yego abahutu uratutse bagaragara hari n'abatwo bahariho mugabo biba bifise iyindi ntumbero kuko bon ubwa mbere hoho ni uko abazungu bakoresheje abantu ngo bahita ngo abanyama abanyabuhinga baje kubapima amazuru uburebure n'ibindi kuko ibyo bibaza byose byari byabananiye byabasuye batavuga yuko ngo wari ntuzenya ngo bamwe ari abarimyi ngo abandi ari aborozi abandi nabo ngo batware n'ibindi hanyuma basanga ibyo ntibikunda basanze yuko umurimyi wasanga n'ukorora yorora uworora yari umurimyi ibyo bikagura ukundi babitandukanya niho rero baciye batangura kuzana ibintu byo gufata abantu bahereka uko uko bameze inyuma uko bareha amazuru uko ameze ibintu byerekeye ntuzenya adavyo bisegura dinamo mitwe uzamengoshe ukuraba mu nguvu ziri mu kuboko kw'ibubafu n'ibindi gushika naho baja ngo uzi guharura ngo amagurupe usanga n'ibindi n'ibindi uba rero urumva rero niho inyuma rero babonye yuko ivyo bidafashe niho bazanye rero ivyo vyo kuraba abantu ariko inyuma ariko professeur nkunzimana hariho hariho abantu bashobora kuvuga muri iki gihe ngiye nkurikije gatoyi yego urumva rero muri iki gihe ingorane zihari ni uko mu burundi ibyo ababigi n'abandi bigisha abarundi nibyo turi muri byo dukoresha haba ahantu hose kuko nta kintu kimwe gishobora gutandukanya umuhutu n'umutuzi cyangwa n'umugabane iki nta na kimwe kiratandukanya kuri atari ibyo nyine abazungu bazanye ugenda ajya kwibarabara cyangwa ukagera mu isengero cyangwa ukajya hehe cyangwa ibintu byose ku mabarabara n'ibindi itandukanizo nta handi riri ibyo rero twebwe rero abarundi twafatiye ko nibyo tubandanya dushyira mu ngiro naho iyo iyo umuntu ariko aratema uwundi ashaka ariko arasa uwundi si umubirigi ariko ariko arasa umurundi si umukondo ariko arasa umurundi mu kanya gatoyi professeur nkunzimana ni kuki ku bwanyu abarundi baguye muri uyu mutego
rega ntibagwe mu mutego by'ukuri muri politiki nta mutego uriho kuko ibyonye bigirwa n'abantu abategetsi abantu bashaka kuja ku butegetsi cyangwa ari ku butegetsi urumva kuko ni ugukamisha indyo yita gukamisha ni ukuvuga umuntu aja ngaho abantu baja ngaho bagashaka kwitwa yuko bariko baravugira bariko baravugira amoko bariko baravugira ubwoko mugabo akitira ko bavugira abarundi bose mugabo akitwaza ubwoko ivyo sivyo na gatoyi ivyo guhenda abarundi ahubwo niho mbona yuko icyo kibazo ca aniseti yabaje ca kabiri niho nira ko tuza kukigarukako murashobora kubandanya niho hatuma abo bantu bashaka kuja ku butegetsi canke abari ku butegetsi ni ukuvuga nivyo bakamisha yego me kugira ngo barundi bacanemo babakoze ibikoresho gusa ntihagire na kimwe bamarira ubukene buguma bubandanse mu burundi nk'uko waniseti aje kubivuga mumpe inyishu gufi ngufi tukiri kuri wenyine ya uh, paul nkunzimana ikibazo ca kabiri ca anise avuga ko uh, eka ubukene bwabuva ku kuntu ubutunzi budasabikanya hagati y'abarundi mu kanya gatoya cyane rwose munsi y'umunota umwe ego ego mu kanya gatoya ariko ntabwo tuzakwiriye ko mu kindi gihe kuko nk'uko nabivuze navuze ko ubutunzi bw'uburundi buja mu minwe y'abanyamahanga none uvuga iyo nikeli iyo ija uvuga iyo izo nzahabu iyo zija uvuga izo terare za gakara terare uvuga ubutaka budasanzwe buri hake ku isi ntabwo ari yuko urundi burimo burimo izo tera ubwo butaka budasanzwe ku isi hari hari turi mu kibara cya kabiri inyuma y'ubushinwa ku isi yose nzima uba ubutunzi uko bungana mwovuga iyo izo nzahabu mwovuga izo kota iyo zija mwovuga izo kasiterite za ofamite none aho ushobora kuvuga ntuzenya izo zahabu za butihinda za kibitoki n'ahandi iyo zija zija mu mifuko y'abanyamahanga kandi noneho mumenya yuko nta kintu kiba muri izo muri izo bisata kinjira muri leta noneho murazi yuko nuzenya izo tera noneho harafashwe ingingo y'uko barahagaritse ya rembo yari ihagaritswe by'imfatakibanza ndetse n'umushikiranganji wa mbere yaramenyesheje yuko ata kintu cinjira muri leta urumva rero ibyo byose nibyo bituma haba ubukene yaba ubwo butunzi bwose bwashobora kuja mu banyagihugu yabwa ubutunzi bwose bwashobora kuja mu minwe y'abanyagihugu bugasubira gusabikanywa nta bukene buba buri muri iki gihugu mu barundi murakoze ndabona na telefone ya professeur bano innocent bano yagarutse ariko imbere yuko duha ijambo professeur innocent bano tubanze tugaruke ku mushirantahe ambassadeur isidore mbayahaga agire icyo avuze mu kanya gatoya cyane rwose ku bibazo bibiri vya anise ikibazo ca mbere akaba ari ikibazo avuga camoko cadutse inyuma yaho urundi buronkeye intara yo kwikukira ikibazo ca kabiri naco nico c'ubukene bwoba buva ku kuntu ubutunzi budasabikanywa mu kanya gatoya cane rwose ambasaderi ndabona akanya kihuta
murakoze cane anise havuga yaremye yabajije neza kuko yavuze ati mbega ni kubera ko inyuma y'igandagurwa ry'umuganwa rwa gasore intara yo kwikukira uburundi bwahavuye buca buja mu njyane zidahera yavuze ati impamvu yoba ari iyihe impamvu ni imwe gusa kandi irumvikana kuko abagandaguye umuganguzi rwa gasore niba arya nyene batera ko bemera yuko uburundi bwikukira ni abo bazungu nyene babikoze muga bakoresheje abarundi bari gito batemera yuko uburundi bwikukira abo rero urabona yuko haciye hatangura kuja intwaro umuzungu we nyene yishiriyeho ibyo birazwi nta muntu zirya repubulika zagiye zikurikirana guhera inyuma y'ibihumbi mirongo icyenda na gatatu nta n'umwe yatwara igihugu abazungu batabishatse bavuga bati naka turamukuraho tuhashira naka muri icyo gihe rero igikorone cyahavuye gica kibandanya mugabo umuzungu akinyegeza inyuma y'intwaro mbi wenyine ariko arishiriraho icyoresho cyahavuye kiba rero injyane zirabandanya kubera umuzungu ntiyigera agomba yuko uburundi butekana kuko butekanye abantu bakaguma muri bwa bumwe bahoramwo kuko murabizi yuko imbere yabo imiryango niyo yavugwa mu burundi nta moko yari ahari barabona bati rero abarundi bagasubira muri ka karangamutima kabo ka kera ibyo tugomba kwiba cyangwa ibyo tugomba gukora ngaha bizoba bitunanira niwe bateza kuturyanisha bagaca bishiriraho amarepubulika bashaka hagatwara uwo bashaka bakoresha ibyo bashaka gushikaho abarundi bavuga ati turabirambiwe izi njyane turazirambiwe aya maraso aguma aseseka turabirambiwe abantu baravuga bati reka uko bigenda kose dupfume dutanga ikiguzi gikomeye mugabo abarundi batangure kwishyiriraho inzego bitoreye rero aniseti yobimenya yuko k'ijya gihe niyo mpamvu yahabaye uburundi bwahawe itariki no kuduza idarapo gusa mugabo umuzungu uwari gutereza ku byura abarundi akabereka ingene bateza ngo bakore bikukire bakore ibyabo maze ubwo agasoza rero yatanga amakoperative n'ibindi yereka abantu gutunganya imigambi yabo baci bamugandagura baca bishyiriraho abacangero ibihemu by'abarundi bihemukira bene wabo icyo gihe rero na- nagomba kuvuga yuko byagenze uko ikibazo cya kabiri yabajije iravuze ati mbega ubukene bw'uba buhari ubwo ntibuva ku kuntu usanga ubutunzi bw'igihugu budasangirwa ku rugero rukwiye n'abarundi bose Eh, je nibaza yuko icyo yavuze eh, wovuga ubukene nibaza yuko ubukene butari mu gihugu iwacu gusa buriho n'ahandi mugabo navuze ngo ubu uye urabye ingene leta y'u Burundi iriko iratunganya ubutunzi bw'igihugu biragaragara neza yuko umurundi wese ku rugero rwose ababako rw'ubutunzi canke bw'ubukene baraheza bagashikirwa Yego, me.
ubutunzi bw'igihugu nyakabafederike si ukuvuga ngo abarundi bavuye ngo igihugu cinjije angahe umwaka ngo tuyagabure umwe wese abika yiwe mu mufuko ubutunzi bw'igihugu n'ubu bugura imiti yo kuvuza abana ku buntu gushika ku myaka itanu ni ubu bugura imiti yo gutuma ababyeyi bibaruka ku buntu bitwara amahera menshi cyane ijya miti Egome, ni aya mafaranga bavuga bati abana ntibasubire kwiga batanga amafaranga leta irabarihira minerivare ni ibi bitungwa leta iri biratanga iha benegihugu ku mutumba ku mutumba ubuye abantu bose baf- benshi bafise ibitungwa Ego, bahawe ndabona na leta, akanya katujanye bafise cane rwose.
inka, bafise ibintu bahawe amahera rero cyane ubutunzi bwinjira nico bukora kugira umurundi wese abone yuko leta iri kirinjiza eh, amafaranga kubw'ubutunzi bwa nawe agashikirwa egome ndabona Biribaza yuko- ndabona akanya katujanye ambasaderi ego biragaragara neza yuko umurundi muto muto na wene aheza akagira inyungu mu by'ubutunzi bw'igihugu biriko birinjira bigaragara nuko rero nibaza yuko ikiringo si kirekire urabona yuko ni nyuma y'ibihumbi bibiri na gatanu niho bitanguye ko abantu bagira bati dukore ibi n'ibi hama benegihugu Yego, nabo bag- bashikirwe kuri ibi n'ibi.
icyo kibazo Rero cy'ubukene reka turakigaruka ahubwo ko dushigikire ambasaderi indongo zacu, isidoro hanyuma bayahaga tudufashe gukora n'imigambi myiza bariko baratwereka yo kwiteza imbere turabona yuko mu minsi mikeya nk'uko yavuze nyene icyubahiro ati umunwa wose uronka icyo ufungura umufuka uronka amafaranga turabona yuko hariho ivyizigiro egome ndabona akanya katujanye mumpe inyishu ngufi ngufi cyane rwose reka tugaruke ku mushingantahe Innocent Mbano ndabona telefone yiwe yasubiye gukora neza ah, mu kanya turaja ku munywanyi Emmanuel ariko ah, Professeur Habano Innocent mugiye namwe ico mutubwiye ku bintu mwibaza ko leta y'u Burundi eka uburundi bwaranguye muri rusangi ah, kuva buronse intsinzi yo kwikukira haraheze imyaka mirongo itanu n'icenda mu kanya gatoya cyane Eh, murakoze cyane Eh, mbere y'uko mvuga nishobora kuja tubaza imanza kuri munsi aho batumire naho rero numvise ibyo bavuze Eh, jewe nibaza ko kugira ntange ibyo leta imaze gushika ko yoba byofata igihe kinini cyane mu gace nashaka kubanza kuvuga ni uko twabanza tukaraba kwa- imbere ya byose ingene ico barondera kugira bikukire umaze kubona ico baron- barondera kugira uburundi bwikukire uca ubona ibyo bashize ko esi- ibyo barondera igihe twari ko turarondera kwikukira twabishyitseko mugabo rero kuvuga ko twabishyitseko ibyo ni ukuraba kuko novuga ko independance sinovuga ko ari innocent, si- si ukuvuga ko ara- ari igihe cyacu tubonye nyine kugira ibintu byose bico biba ni ibintu bya ni processes ndende ni ukuvuga ko gushika n'uno munsi iyo independance abarundi baracyayirondera mugabo baribuka independance icya mbere ikimenyetso cya mbere cyerekana kwikukira ni hamwe iby'ibendera ry'uburundi ryurira bakarimanika no mu makungu muze muraba igarofa y'ururimbo rwa mbere ruranga ruranga igihugu cy'u Burundi niyo muco mutora ko igihugu cy'u Burundi cyitwa igihugu cy'u Burundi kigatwarwa n'abarundi egome nagira kandi mugire icyo mubuze ku bibazo byabajijwe n'umunywanyi Aho- w'iradiyo aho ni ijwi muri ry'amerika politiki. hanyuma eh, mbandanije ejo ibyakurikiye mu kurondera ibyo bari bas- baharanira kubarondera independence hagiye hacamo imitego imitego myinshi muri abarundi baragerageje barashinga iyo mitego baragandaguye umuganwa rudavuga rwa gasore byerekana yuko abasha abatari bari bishimiye independence bacu bavuga bati reka turabe ko twogaruka tugagaruka ku butegetsi tugafata uburundi mugabo byaranze abarundi cyo- iyo ni intambwe igira kabiri abarundi ko berekanye yuko nabo bagandaguye eh, umuganwa rudavuga rwa gasore bashobora kubandanya bibi barongoye igihugu cyabo ego n'ibyakurikiye murabizi ko uburundi bwaragerageza kwama buri ko burarondera ingene buva mu ngorane byatewe n'aba- n'abakoroni mugabo bagacazamwo ibindi bibazo bimwe na bimwe bitava ku barundi byava ingene isi iriko iratwagwa mwarabonye ko twace tumaze kuronka indepandanse twace tuja mu vyo bita gerfuwade hagacazamwo ibintu vyinshi rero bica bituma n'aba bandi bateza gutwara kugira Ariko bashikire migambi ino sambano- bikabigorana hanyuma ibyaranguye ubu rero ishobora kuvuga cyane cyane ni mu rwego rwa politike abarundi novuga ko bikukiye mugabo mu rwego uh, rw'ibindi bindi bisata bimwe bimwe haratarimwe agahaze ari naco gituma ubu aho tugeze turavye n'ibihe turimwo mu makungu cane cane ngwana nk'irya globalisation bishoboka ko kuvuga ko wikukiye ko uba ukeneye n'abandi ibihugu birakenera- birakeneranira usanga harivyo iburu abarundi bonyene Egomeye.
bashoboye gukora ukwabo ama mu bya politike uraja mu butunzi ni ukuri jewe sinavuga ko navutse mirongo itandatu na kabiri mugabo mu gihe navukiyemo gushika ubu ndabona ko hagiye haba akarusho ingene abarundi bagenda baba ingene babaho bwa mbere si twabayeho uno munsi Eg- Mugabo Egome, ingene ariko ukatigizanya nk'uko- n'ingene ni- ingene iriko iratunganya Egome, ino sambano nk'uko ariko- nk'uko- nindira gatoya ino sambano.
dufite mu minwe ibyo gutwara igihugu n'ingene iby'ubutunzi kandi n'ibindi bisata byinshi Ego, nabasabye usanga ariho mumpe bafise inyishu ingingo ya ngufi nyuma.
ngufi kugira turabe ko twoheza ibi bibazo byose dufise muza bamukoze tugarutse ku bibazo byabajijwe na Ani- anise aravuga ko eh, kuva urundi bwikukiye ha- hadutse indijane z'amoko eka zabandanije gushika no muri iki gihe ku bwanyu ivyo mubivuga ko iki mu kanya gatoya cyane rwose ikindi kibazo ni uko yabaje avuga ati ubukene burangwa mu burundi ntibwaba buva ku kuntu abarundi badasabikanya ubutunzi injyane z'amoko kubona zaduka nabivuze imitego yabaye myinshi murazi ko mu gihe bariko baharanira indepandanse hariho abashaka ko indepandanse iba n'abandi batabishaka muri abo rero batabishaka bateza kurondera uburyo bwose buryo bacanishamo abarundi abo rero nta namwe bigeze baza kuko ni abantu bari bari kumwe n'abakoroni O, abo bari kumwe n'abakoroni uko hariho bamwe bamwe ba- babandanya ibyo vyiyumviro vyabo n'ugushika n'uno munsi bakabana batanisha abarundi ivyo rero ntibi- ntibitangaje kuko igihe hari imigwi ibiri hariho umugwi wama ushaka iminsi yose kugira eh, urabe ko wogaruka ku vyiyumviro vyabo vya mbere abo Hanyuma- nabo nibaza ko mu mu burundi mu burundi abari bashaka ko independence itaba kugira abarundi baje hamwe babandanya ya migambi yo gutanisha abarundi kugira bashobore gusi- gushikira ubutegetsi abo mu vyiyumviro vyabo hariho n'abandi majenerasiyo babandanya kurikira Hanyuma- Usanga uno munsi hari abakiriho bakoresha n'abakoroni ibyo rero nivyo bituma izo njyana ziba mugabo urebye nta- ntawe byotera ubwoba kuko boro boro boro boro biza bira- biragabanuka kuko abarundi benshi baguma batahura yuko ivyataho bifatiye ari- Hanyuma, ari- ubukene- imbuto mbi zarizwe za- zarizwe n'abakoroni hanyuma ubukene ngo bwoba buva kuki Eh, anise avuga ko bwoba buva kudasabikanya ubut- ubutunzi mu kanya gato munsi y'umunota umwe ubukene naho bijyana n'ibihe ubukene bijyana n'ubuhe none eh, inyuma ya- inyuma ya indepandanse turavye n'abarundi bari babayeho Eh, urabona uko isi nturana nk'ubu tuguma tuja mu bya gorubati uko ama- ico nokwita eh, ibyo abantu bakenera uno munsi sico kimwe n'uko n'ibyo bakenera mu myaka yahera uko isi yaguka uko rebeza zibaho niko n- uraba n'abantu baba bakeneye ibindi igihe rero igihugu kiba kivuye mu bihe bimwe bimwe bibi eh, bida- ntibishobora guta buri igihugu nicyo cyonka byose kugira ngo icyo giha abenegihugu kera umwenegihugu ntiyari akeneye telefone ubu umunyagihugu akeneye telefone ugasanga uburyo ateza kugurisha kugura ko telefone usanga ari byinshi uravye uburyo umuntu wa kera yari ak- ya- yakenera kugira ngo Yego, be- abe- ko- yakenera ni nacyo gituma l'offre la demande niko navyita mu gifaransa ubu muri monde turimo usanga bigoye abantu rero batabona ko ari ubukene mugabo nibaza ko abarundi bamaze gushika kuri iyi ntambwe urate ibyo bakenera n'ibyo bashobora gu- gukoresha kugira baronke ibyo bakenera Yego, be- nibaza ko bijanye n'igihe ibihe biriko birahindagurika sivuga ko bijanye n'uko hariho ubukene busesa bugacana mu burundi murazi ko ikindi cerekana kwikukira ku burundi murazi ko eh, hariho ikigo kijejwe ibyo kwereganya amakori aricyo gifasha kugira n'ubutunzi bw'igihugu bugenda urabona ko nyene mbere nta vyari bihari mugabo ubu birahari vyerekana yuko ubutunzi bw'igihugu buriko burageragezwa gutunganywa neza kugira abarundi bose bashobore kuronka bashobore kura- gutunganiriza mu vyerekeye vy'ubutunzi Yego be- Iyo ni intambwe nde- ni intambwe nini cyane ari nacyo gituma duteza kurindira agricultural process- eh, processes independence n'imbere muzobona ko hari ibintu bibandanya bihinduka Egome.
byinshi cyane Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na emanuela muri aho emanuela Yaro.
muri aho emanuela Yego muraho neza.
yego muri hehe Amandi mu gisagara bujumbura ni bujumbura kandi kazina kawe ninde ndayisenga.
ndayisenga duga ku ijambo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyiyumviro Mbo hama nashaka mbaze aba batumirwa yego se bombarira izo nganda izo zicano zi- zigira ngo zi- zije kugurisha umuriro hanze aho zoba ziherereye hama bo- bo- bo bonyene boba bari boba bari mu gihugu cambe bari hanze kubera twebwe turaba iki- ikibazo cy'uko twabubwira kuri efemu hama ni ibyo bibazo nashaka kubabaza murakoze murakoze reka ikibazo cawe tugihe ambasaderi isidore mbahagarariwe ashikirije ico kibazo mu ntango Eh, mugire ico mubwiye eh, mubwiye emmanuel ndayisenga abaza ku vyerekeye uko kudandaza umuriro hanze Eh, bo nibaza yuko nubwo avuze ko abikurikirana ngira si cyane kuko nimba barakurikirana ibikorwa bya leta eh, umushikiranganji eh, ajejwe iby'umuyagankuba n'amasoko ntanganguvu eh, aherutse no gusinya ntuzuye amasezerano n'ibindi bihugu yuko bo avuze ati izo ntuzo reka ndazimubwira hariho rusumo rusumo nibaza ko ayumva hakaba na ruzizi ya mbere n'iya kabiri hakaba rero na jiji murembe izo zose zahejeje ibikorwa byazo ubu ziba zitanguye kudandaza umuyagankuba kandi rero umuyagankuba eh, nk'uko nabivuze kare ugiye kudandaza no mu bindi bihugu kuko izorekura umuyagankuba utari muke ibyo nibaza yuko akeneye kubimenya yojya kuri site ya guverinoma akabiraba ko eh, yoca bisanga ko n'ibiriko birakorwa mu nyuma bitaraheza akazi kabyo ama- ayandi ma ah, ayandi mabaranje akiri karubakwa atabisanga ko mugabo izo namubwiye zozo ubu nyene nibaza yuko zitanguye zibya zitangure gukora hanyuma bafadikanije rero ni- n'umuyagankuba wari uhari Eh, nibaza yuko ibyo navuze yoca asanga ko ari ukuri Yo biraba birahari yego me- reka tugaruke kuri professor eh, paul nkunzimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu eh, ibihugu byinshi byo muri afurika n'uburundi burimo bidafise ubwigenge kubera ubutunzi bushobora kuba buri mu minwe y'abanyamahanga umuti w'ico kibazo wotorwa gute eh, professor nkunzimana ego murakoze Eh, mbere y'uko nishyushye ikibazo nabanza eh, kubanza kugaruka ku ku- ku kindi Eh, ubwa mbere i- inzego zo muri afurika ibi by'amatora ku by'ukuri mu murazi y'uko i- m- umuntu wese azi iyo byaje biva Eh, eh, si abarundi ba- bavuze ngo tuyadushinye inzego twitoreye murazi y'uko eh, habaye eh, i- inama ya- ya- yahuje umukuru w'ubufaransa mitterrand n'abakuru eh, b'aba- b'abanyafurika eh, eh, bya bindi bita france afrique hagiyemo n'ibindi bihugu nk'uburundi n- n'ibindi bihugu bindi bo bon. Bi- murazi ko iso- iyo iyo- iyo nama yabereye irabore itariki mirongo irindwi z'ukwezi kwa gatandatu mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda urumva rero ba- urumva rero mitera umufaransa bo- amu- a- ba- babandi bihita- bitwa abakoroni nibo bategetse abanyafurika ati nimba mushaka imfashanyo nimushireho inzego mwitoreye aho rero niho- niho yega niho byavuwe ni ukuvuga rero izo nzego eh, ni- ni- yego ni ni inzego abantu baba bitore mu bi- mu bwoko by'ukuri baba bazishi- ba- bazishyizeho ku nyungu z'abo banyamahanga abo ba- intwaro z'amahe- zihagaze ku mahera na- namwe mvuga eh, intwaro i- i- ihagaze ku mari some de labore rero nicyo yari igamije nizo ibihugu bya bya afurika biguma bibandanya bi- bi- bi- bi- bikora urumva rero eh, ni- ni- ni- ku ku by'ukuri ni ibi- ni- ni inzobere si inzego abantu baba bitoreye bonyine mugabo baba bazi- bazishyizeho kubera yuko abategetsi baba bahari bavuga ati yego kugira ngo tube tubandanye turonka izo izo mfashanyo reka dushyireho izo nzego abanyagihugu bicaye ku yuko ah, ba- ba- batoye kandi ngira ngo murazi amatora muri afurika ukuntu yamagenda iminsi yose iyo habaye amatora igihe cyose hama haba haca haba ingorane ni ukuvuga yuko ah, na- n'amatora aba ya- yagiyeho ata- ku- atamuco uba uhari na gatoya ahantu hose habaye amatora muri afurika inyuma yaho hama hari ingorane amare ubwicanyi ni bw'akarorero hanyuma hanyuma ikindi nacyo eh, eh, iki- ikibazo wowe warumbajije Eh, ego eh, igihugu kiratunze Na- nabivuze kuva kare ni keri yonyine hariho eh, eh, hariho amareserve muravunagura muravunagura amajambo ndabona akanya kihuta amatoni amamiliyoni amajana abiri na mirongo umunani nawe uza yuko ivyerekereze tera ubutaka bu- bu- bubaho bu- buba hake ku isi usanga harimo ubutare bwinshi ba- bakuramo ibintu bit- byo muri iki byo muri ibi bihe haba ama- ama- amapiletrike haba ivy'amatelefone haba elegitoronike n'ibindi uburundi ni cya kabiri ku isi havuye ubushinwa ego uti rero do- kuko ikibazo ujyanye seti yabajije kuva kare ni ikibazo ni ikibazo gi- gihambaye cyane rwose gusabikanya na bose gute gusabikanya na bose yumva yuko ubwo butunzi navuze kuva kare ayo manikeri za musongati eh, za nuzenya za ariya za- za gitega ayo ma- izo nzahabu zo mu cibitoke z'imuyinga n'ahandi ivyo i- ayo makortahe za kabarore eh, za- za- na- n'ahandi Eh, eh, ubwo- ubwo- izo za wolframite n'ibindi n'ibindi ubwo butunzi bwose bu- bari bukeneye yuko buja mu minwe y'abanyagihugu Igomeye.
Ni- nibwo buryo busayikanya bwonyine ni ukuvuga yuko eh, kandi nanoneho hariho n'ikindi kintu giteye ubwoba mu masezerano yose avuga yuko ngo eh, ngo leta y'uburundi gusisemo umutahe w'ibice kuva ku icumi gushika kuri mirongo ibiri na gatanu ngo kubera yuko ngo ariyo isanzwe ifise ubutaka none ubutunzi bwose bw'igihugu nanone ni nk'uko bivuze kuva kare umushanganji wa mbere wenyine yavuze yuko letera burya burya butaka bwo bw'igakara n'ahandi yuko ata mafaranga yinjira muri leta ni ukuvuga ama- ni ukuvuga ayo mashyirahamwe aragenda akayaragura ibyo bintu mu butunzi bwose agatwara iwabo Igomeye.
za burundi mani metallurgic Ndabona- international za chemical vapor metal refining za rainbow zose za tantalob za african mining limited za tanganyika mining burundi ni za Mo- za morgan nta kindi zikora atawusura Muriko muvuga ko ziba ziriko zirasahura.
ubutunzi mu gihe buzobana yabuja hanze y'igihugu bumva abarundi bazobana bakena Igomeye.
Ubu hari ubukene kandi hariho n'ikintu mbu- mbare gatoya Frederic Akanya karagiye cane rwose, amasegonda mirongo itatu.
Ubu- ubutunzi ubu kandi umuntu aravye a- abarundi bagenda bakena bakena kandi nanoneho ngira ngo mwese murazi yuko uburundi bwaronse ikibanza ca- bufise uno munsi ikibanza ca mbere mu ba- mu bantu bakenye ku isi ahantu hitwa isi ni ukuvuga uburundi ni ubwo gice gihugu ca mbere gikenye ni ukuvuga- Igomeye, ndabona akanya katujanye eh, professeur eh, bakenye ico kibazo nibaza c'ubukene n'ubutunzi bw'ibihugu tuzokigarukako ariko reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise wundi bunywanyi james muraho aho murakomeye james ni amahoro n'amahoro muri hehe i bujumbura i bujumbura kandi kazina ninde ryizigiro vyizigiro mu kanya gatoya Yego.
cyane rwose ikibazo iciyumviro turiko tuvuga ku myaka mirongo itanu n'icenda irangiye uburundi buronse intara yo kwikukira Mhm. je mu by'ukuri mbona i- mbona i- i burundi wacu twikukiye hataragera kubera nk'aba nk'iyo baturekera gatoyi nk'abanyamahanga bakamanza ah, imigambi bari bakoze y'iterambere ahubwo niyo mbona gushika uyu munsi tukigirako nk'amabarabara akomeye niyo tugifise la majorite na yabo ibitaro nivyo tugifise n'amashuri yego amashuri haragiye harubakwa ayandi ah, kuva 2005 iyo yubatswe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza rero ico gihe rero twarihukiye n'ivyo dusa nk'abikukiye ariko umurundi ntiyigeze aronka ijambo bamwe baracinyijwe bamwe barangazwa aho hagiye havuka n'imigwi imbere y- y'ibiroberi kubera agacinyizo ki- k'intwaro zari ico gihe zaracintinyize bamwe bara- bara- barahava baratoromoka baja mw'ishamba kubera bagenzi babo bishwe ariko n'ubu rero ntibyanahera Yego, Ntibyanahera neza ntibyanahera kubera n'ubu haracyariho abantu bamwe bangajwe hanze y'igihugu abangajwe bashikiye muri- muri- bamwe muri bo n'ubu hari abantu bacicwa rero nicyo gituma mbona yuko kuva icyo gihe ntitugiye twikukira neza na Egome, neza.
reka Ntitugire ico twikukira.
kibazo cawe tugihe eh, ubwa mbere na mbere eh, professor eh, Innocent Mbano agira ico kivuzeko ati James ati Urundi bwikukiye hataragera duga ku ijambo Innocent Mbano se nibaza yuko eh, ibyo atari byo nibaza ko hari hageze none bwikukiye ataragera ubufatiye kuki se nibaza ko uburundi bwarikukiye mugabo nk'uko nabivuze uburundi bwagiye buryo harimo harimo imitego myinshi yagiye ibamwo eh, kandi nk'uko nabivuze ibyo by'injyane ahari abantu ahari abantu bamwe baba bashaka ubutegetsi iminsi yose bakishije mu ngufu kubera ko biba bimeze ku cyangwa bimeze ku byama bituma icyo icyo bayita probleme interne ntibivuye kuri ba bandi ba- bari bahora bakoronije Burundi ivyo novyita yuko ari ingorane ziri hagati mu gihugu igihe harimwo bamwe bamwe binjiwemwo eh, n'umugera w'ivyumviro byo gucanamwo batashatse kwikuramwo muri icyo gihe rero abarundi bonyene nibo bateza kuraba ibikenewe kugira ivyo bintu bihagarara nibaza ko mu bihe byose twagiye ducamwo abarundi barimo bagera- baragerageje kuraba ko ingene botora inyishu ku bibazo byabo nibaza ko gushika uno munsi turabona ko n'ivyo bibazo byo kuvuga ngo bariko bicana bariko bagira gute abarundi baravyicariye barabonye ko kwikukiranya kwikukira ari ukuyaga hagati yabo iyo ni ukwikukira kw'abarundi ntibirinda kuva hanze ngo abarundi barinde- abo hanze barinde kubabwira ati muteza kwicara muteza kubwiruka mwarabibonye mu minsi yahera ingene byagenze nibaza ko niyo ari intambwe abari uburundi buriko burashikako kwerekana ko nihaba ingorane hagati y'abarundi bateza kuzozitorera umuti hagati Muravuze- yabo ibyo rero byagiye biba ni bya bindi eh, novuga ni ba bandi batashaka ku burundi bwikukira bateye mu barundi si abarundi bonyene bashaka ko bibukwa mugabo abarundi ibyo bashaka kubona uko abarundi boza hamwe Muravuze- Urumva rero reka duhimbaze uko kwikukira kuko kwikukira bitwibutsa ko dufite twebwe abarundi icyo dushobora gushikako tutarinze kwitura abanyamahanga muravuze ikibazo cyo gucanamwo reka tuje kwa ambasaderi Isidore Bayahaga agica avuga kuri icyo kibazo nyine reka gisigaye kibonekeza cyane rwose hari mu minsi iheze ibitero eh, bisigaye biba mu mabarabara ambasaderi Bayahaga ibitero bisigaye biba mu mabarabara ugasanga bihitanye ubuzima bw'abasivile ataco bazira ivyo bitero biramaze kuba akatari gake ikintu ku bwanyu mwavuga kuri ivyo bitero n'ikihe mu gusozera Eh, bon ku bwanje ni uko nyine abantu botahura yuko in- intambara ata kibanza gibuze mu gihugu kuko abarundi benshi batari bake eh, baramaze kurambirwa n'izo ntambara kuko kanatsinda uno munsi nta kintu gihari cyotuma abantu batera intambara mu gihugu igihugu yatekanye amoko yose arabanye umuntu wese ari ku bikorwa bye Eh, nogarukirangira kuri ivyo profeseri mbano ashikirije mu bisanzwe hariho abantu bamwe batigera bifuza yuko uburundi bwotekana hari abantu bama baja kumohingira y'abanzi b'igihugu ariko ku byabaye birababaje kubona mu gihe tugezemwo eh, uravye imigambi y'iterambere yariko irakorwa hariho abantu baciyumvira kuja gutegera abantu bakabica Eh, nibaza yuko rero ako gatima nk'uko kizigenza wacu nyene cyubahiro evariste ndayishimiye amaze iminsi agendera intara zitandukanye yigisha abantu yuko bobana eh, mu mahoro no mu mutekano umwe wese hanyuma akaja ku kivi tukiteza imbere nibaza yuko ibiriko biraba gushika ubu nta ntawe novyagiriza kuko ntawe ndumva yivuga biraba gusa tukavyumva ariko nibaza yuko igihugu kirimo abagabo bazoheza babitorera umuti bihagarare vuba Yego, mwe- abarundi bakomeze imigambi y'iterambere barimo namwe eh, professeur eh, paul nkunzimana kuri icyo kibazo nyine ivyo bitero mu bivuga ko iki bigize iminsi biba bigahitana ubuzima bw'abasivile ataco bazira akoze ku by'ukuri eh, ubwicanyi oh, buri minsi yose nta- nta- nta na rimwe umuntu yovuga yuko hari i- i- i- inyishu buzana ahubwo bi- ubwicanyi butera amarira eh, kandi ubwo ugasanga hariko ha- ha- hahishwa abantu eh, ataco azira eh, uba umuntu ari ku isoko cyangwa mu- ari mu muduga eh, eh, cyangwa ari eh, mu bunywero urumva ni ni umunyagihugu uba ivyo ivyo ivyo bitero byo kuri eh, ni ni ibintu eh, byategerezwa gushirwa ahabona kuko eh, nibaza yuko inzego zijejwe zategerezwa gushira ahabona ivyo bintu ah, eh, ababikora aba aribo Eh, urumva izo- izo ni ingorane du- dufise mu mu gihugu kuko eh, eh, kuko ivyo bintu byose vyirwa biraba ariko nta na rimwe turamenya nta na rimwe abanyagihugu baramenya abo bantu abo ari bo ni ingorane dufise Eh, mu- mu gusoza rero nashaka kuvuga yuko kugira ngo ngarutse ku kantu gatoya ko twikukiye ngo hataragera eh, ku by'ukuri ntitwikukiye ahubwo i- i- itariki ya mbere y'ukwezi kwa gat- kw'indwi mirongo mirongo itandatu na kabiri cyari ikimenyetso yuko abo- yu- ikimenyetso yuko ababirigi bagiye yuko ubundi hagiye aba- a- gutwara aba- aba- abarundi mugabo rero ingorane ni uko abo barundi bahasubiriye bagiye batwara co kimwe ni nabo abo ba- basubiriye hanyuma rero ivyo bi- haba ivyo bibazo vyose haba vyerekeye eh, izi ngwara zo zari mu gihugu haba ibyo vy'ubukene haba ibyo vy'ubwicanyi jewe mbona yuko haba eh, ibindi vyo- ibibazo vyose bihari nibaza yuko akeneye yuko abarundi bicara bakaja hamwe eh, ba- bakaja inama kugira ngo ba- eh, no kuja hamwe si ukundi vyoshoboka bikenewe ko haba kuri kuri ah, yuko mu Burundi a- abantu bashobora guserura ivyumviro haba mu ma- migambwe haba mu mashirahamwe haba eh, mu- mu- mu- mu- mu- eh, mu- mu- mu yindi mico yose kandi baka- bakaja n'inama bagashima yu- yuko ubwo butunzi bw'igihugu buja mu minwe y'igihugu bu- bukava mu minwe y'abanyamahanga bituma jewe nibaza yuko hakiri yuko hajaho inu- ha- hajaho- ndabona akanya hajaho kagiye, ino samba naho inama namwe mu- shingiro kugira ngo abarundi ba- bashi- bashireho ingingo zo kwikukira Egume inosambano namwe mu kanya gatoya cyane rwose eh, ibitero bigize iminsi biba bikorwa n'imirwi nk'uko twavyumvise itaramenyekana bigahekura abavyeyi n'u Burundi eh, abasivile atacu bazira mu bivuga ko iki mu kanya gato murabakwiza Eh, ivyo bitero bimaze iminsi ba- nta sinzi ko noronka izina nobiha muba nobishyira mu yindi zina ryo ko ari i- ibitero by'aba- by'abugwi bw'iterabwoba niko nobivuga ntaho bitandukaniye n'ibibera mu nabijya bagira mu bindi bihugu bikomakomeye byamaze gutsimbatara aba muri demokarasi n'ubutunzi niba bihevye abo ni abihevye abantu bagenda bakaja amabara bagategura bagategera abandi nibaza ko ata n'ico bafise bo boshikiriza bumva boshika koko ibintu bakora n'iby'iterabwoba ni nk'aba bandi bafata bakambara amasentiri bakajya mu mabarabara bakiturira nta niko nabagereranya kuko nta robandi- sinavuga ko bafite robandikasiyo politike cyangwa ikindi kintu baba bafite ahubwo gusa abarundi ni uko baja hamwe eh, bakabagwanya hanyuma eka nabo bose baba basikiye haba mu gihugu cyangwa haba mu karere cyangwa abo hanze nabo nyine bakwiye kwi- kwisubirako kuko n'abana b'abarundi bariko barapfa nta muhutu nta mututsi nta mutwa ni abarundi gusa bariko barapfa abo bantu rero nibaza ko uwabatumye cyangwa bakaba baritumye ahubwo boshira eh, bita mu- eh, bo- bosubiza eh, eh, bos- bosubira itoto bakagaruka baka- bakaja hamwe n'abandi barundi bakubaka uburundi abo bantu iryo terabwoba mu burundi bikunda nibashaka kugira iterabwoba bazogwanya nk'uko iyindi migwi y'iterabwoba ikora ni nicyo cyonyine ashobora kuvuga kuko abantu batatu bafite barobandika nibaza ko ce sont des barbares ni ukuvuga mu gifaransa gutyo ce sont des barbares Mu bihe Egome tugeze nk'ubu, Dr Inosambano eh, ndabona ibintu akanya byari kagiye bikorwa mu gihugu murakoze cyane cyose.
rwose ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika murakoze namwe Eh, turabashimiye namwe eh, ambassadeur Isidore Mayaga ku kanya mwahaye radio ijwi ry'Amerika namwe ndabakengurukiye ku kanya mufata mukamenyesha abarundi bari hafi na kure na kure ibibera mu gihugu ndabashimiye namwe professeur eh, Paul Nkuzimana ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika rero ndagukengurukiye eh, fredi ndakengurukiye- ndakengurukiye kandi n'abantu babashe kutwumvirizamo ikiganiro murakoze murakoze mwese turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradiyo ijwi ry'amerika bateze amatwi ikiganiro muri sangacu uyu munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
tuvuge imigwi ijwi ry'amerika banywanyi b'ijwi ry'amerika bakunzi b'ijwi ry'amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'indwi radiyo yanyu ijwi ry'amerika izuzuza imyaka makumyabiri n'itanu yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi ry'amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka makumyabiri n'itanu izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'amerika tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radio yacu arobas gmail com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere